maastar pilaanii finfinnee mormuun baatii sadaasaa keessaa ka jalqabamee agammaatti itti fufee jiru mormiin oromiyaa keessatti geggeessamu akka dhaabatu gochuudhaaf tarkaanfiin humnoota poolisii federaalaaf waraana mootummaan fudhatamu hammaachuusaa jiraattonni magaalaalee adda addaa har'allee dubbataa jiran aangawoota mootummaarraa deebii argachuus yaallee jirra ka jaallanneen qindeessiteen jalqabna.
godina wallaggaa lixaa aanaa ganjii fi magaalaa ganjii keessatti reebichi humnootii nageenyaan kaleessaa kaasee nurratti gaggeeffamaa jiru suukanneessaadha jechuudhaan jiraattota keessaa tokko himimmaaniin dubbatan.
Kaleessa barattoonni qophaa'inaaf kutaa kudha tokkoffaaf kutaa kudha lammaffaa shiiftiidhaan ba'uuf jecha sagaleef kudhaniif galumsa irratti hiriira mormii ba'anii jennaan bulchiisee aanichaa akka jajee maal jedhee. waraanni dhufee makinaan lama dhufee barattoota kana irratti dhukaasa bane barattoota kaanii caccabsee maatii barattoota immoo ofitti dhiyeessuu hin dandeenye dhammaree barreebanii warra kaan immoo qabatanii adeemanii torban jimaata darbeetii kaasee aanatti keessatti guutummaa gandattiitti badaa tasgabbiin hin jiru.
Humni ijoollee rukute kun kaanuma magaalattiiti.
Kan magaalaa utuu hin ta'iin waraanaa agaazii warra jedhamanii fidanii poolisoonni naannoo Oromiyaa si gargaaranii baay'ee rukutaa turanii amma irraatti kaleessa kaasee maatiin barataa boo'acha akka keessa barbaaddataa jira.
Ijoolleen miidhaman jiru.
Ijoolleen dullaadhaan miidhamanii jiru. Kan qabamanii abbootiin warraas kan isaan fudhatanii waraanii kan isaan fudhatanii deemanis jiruun abbootii alangaas kaleessa kanaa reebanii harka isaanii duddu duubatti hidhanii waraanii fuudhee bayya halkan.
Abbootii alangaatti jirammoo.
Yaana ganji.
Maqaa dha'uu dandeessaa?
Warra gaafa saddeetii afur kuma lamaaf saddeetii qabaman keessaa obbo Kinfuu Ayyalee Tolasaa, lammaffaa Iddoosaa Bantii Abdiisaa, sadaffaa Imruu Kumarraa Yaadataa, Waaqtolaa Fufaa Tuuchoo namooti waraanni qabe keessaa immoo kaleessa jechuudha. Obbo Rattaamaa immoo Garramuu Fiqaaduu Ayyaanaa, Kibboo Fiqaaduu Ayyaanaa, Dargaggoo Obsaa Tarreessaa, obbo Yaadataa Nagaasaa. Abbootii alangaa keessaa immoo kan isaan qabatanii harka isaanii dugda duubatti hidhanii deemanii abbaa alangaa tashoomee abbaa alangaa caalchisaa abbaa alangaa eebbisee geeta'uun ammaa fi aanaa maganjii irratti hidhamtee jirti. Barattoota keessaa immoo ijoollota lamaan tokko sii kennuu nan danda'a. Barattoota keessaa kan qabamanii barataa Yoonaa Salamuu Gannatii kutaa kudha tokkoffaa lammaffaa Waaqennaa Suutumaa Bulaa kutaa kurnaffaa barsiisaa reebamee caccabee ciisaa jiru keessaa Barsiisaa Biraanuu Tarreessaa du'aaf jireenya gidduu jira. Ogeessa fayyaa kilinika Faayisaa Tarreessaa keessaa kan hojjetu nama Daani'el jedhamu innis akkasuma caccabee ciisee jira. Itti dabalamoo aanaa Maganjii ganda Busaanoo Sichoo keessaa immoo mana barumsaa guddattuu Busaanoo kan jedhamtu guyyaa har'aa kana mana barumsaa elementarii kutaa tokkoffaa hanga saddeeti hiriira mormii barattoonni ba'anii weeddisanii dhaadacha jedhanii gaaffii gaafa nu qabnaa jedhanii jennaan daayirektarii mana barumsaa. poolisootaa fi humna naannoo sana jirutti waamsisiisee reebicha cimaa dhukaasa irratti banuudhaan amma sa'aatii saddeetii kanaatti guyyaa har'aa kana jechuun sa'aatii shanii kaasee hanga saddeetii gidduutti waraana cimaatu bakka dhukaasa gurguddaa ta'ee ture mana barumsaa guddattuu bisaanootti jechuudhaan barattoota makiinaa sadii immoo qabanii waajjira poolisiitti achi ol guuraa jiru hamma sammaa kana kanaaf akka aanaa ganjii kanaatti baay'ee haalli nageenyaa guyyaa har'aa gabaatu jira gabaa kana bakka dhiira durbaa hin jennee gabaarraa kutanii namoota reebanii caccabsanii karaarraa ari'anii nam tokko karaarra qaxxaamuraa hin jiru magaalaa ganjiitti immoo manni cufaadha baay'ee sodaa guddaa keessa jirra jechuudha.
Barattoota hiriiraniitu namoota gurguddaa immoo maaliif hidhan akka warra abbootii alangaa abbootii warraa warreettu kan.
Isaaniin immoo isin shakkine isin silumaayyuu gara warra gaafsi gaafatuuti jedhaniiti waraanni kun immoo abbootii alangaa amma jedhaman kana qabanii harka isaanii dudda duubatti cabsanii fudhatanii deemanii.
Ijoolleen madaa'an eessa jiru amma?
Kaleessaa kaasee bakka maatiin akkama keessa boo'ee boo'aa keessa barbaadaa jira beektaa. Maal kunan oromummaa keenya fakkaatu. Wanta goonu hin qabnu bakka oromummaa keenya citaa jirran.
Warri hidhame immoo eessa jiru mee?
achi buuda isaanii bakka hambeenu edda kaleessa kanneen akka rattaawammoo kana fa'aa kanneen akka shibboo fa'aa kanneen akka obsaa fa'aa kana lafa isaan buusan bakka wallaallee jirraa waraana qabatee deemeen beektaa.
Manni barumsaa waan akkas akkasii hin jiru.
Manni barumsaa bakka haala jeequmsa malee cufanii bakka ijoollonni hin barannu jedhe heeruun bakka barumsa tasgabboofnee barachuu hin dandeenyu jedhanii jiru.
ijoollee warra caccabanii madaa'an jettu kana gara hospitaalaatii barbaaduu hin danda'amne.
Hospitaala namni geesses hin jiru akkasitti bakka akkaan biyyi biyya boochaa taa'aa jira hin danda'amne waan tokkollee warra hidhaman illee hubachuudhaaf itti dabarsaa hin jiran.
Magaalatti amma to'ataa kan jiru eenyudha?
Waraanaa poolisii namni tokko tokko keessa deemaan jiru waraanni immoo federaalaa dhufanii warra agaazii jedhamanis keessa jiru.
Bulchaa magaalaa Ganjii obbo Taammanaa Abdiisaa tarkaanfii humna waraanaatiin fudhatame jedhe kan ilaalchisee gaaffii dhiyeesseefiin ture akkasnaan jedhan.
Poolisoonni kan tarkaanfii fudhatanii barattoota naannoo jeeqan naannoon jeeqinaa waan jedhamuun sirbuun seeraan ala waan ta'eef gaaffii gaafattan immoo seeraan waan deebi'uuf mana barumsaa cuftanii mana barumsaatti dhagaa darbachuun dogoggoraa jedhanii akka isaanii hiriira nagaa hin baanee fi akka isaanii jeequmsa hin kaafnee fi ittisaniiru.
Garuuyyuu hiriira nagaa ba'uun mirga miti akka heera Itoophiyaatti.
Akka heera Itoophiyaatti immoo hiriira nagaa ba'uun eeyyama barbaada nagaa isaanii barbaada eegumsa barbaada iddoo murtaa'e barbaada jechuudha.
Garuu eeyyama barbaadatu hin ta'in beeksisuu barbaada miti.
Beeksisuu naamusa barbaada qabeenya namoota dhuunfaarra balaan akka hin geenye lubbuu namaarra balaan akka hin geenye barbaada.
Egaayyuu silaa mootummaan isa kana eegsisa jennaan jiraattonni akka jedhanittoo mootummaatu nu reebaa jiraa jedhu isin akka bulchaa magaalaa Ganjiitti maal jettu?
Hingoone kana waan reebeen qabu.
Silaa nagaa eegsisuudhaaf tarkaanfii fudhateera jettan miti. Maayin tarkaanfiinsaa ijoollee ega reebamanii maaliif mana yaalaa hin geeffamne?
Mooraa mana barumsaatti deebi'aa seeraan ala bakkee ba'anii sirbuun qabeenya namaa cabsuun saamuun saamichaaf karaa banuun naamusa biyya keenya cabsuun aadaa biyya keenya cabsuun dogoggora waan ta'eef deebi'aa mooraatti deebi'aa baradhaati.
Aadaan biyya keenyaa sirbuu dhawwaa?
Ee sirba seeraan alaa.
Jechuun?
Sirba ajjeesaa sirba sirba siyaasaa sirbuun immoo. sirbi isaan sirbani sirba hoboo sirbu. Abaa'oo deeggaruun immoo abaa'oon shororkeessummaatti fayyadamuun heera keenyaan bahe jechuudha. Heera mootummaa biyyaas ta'e heera mootummaa naannoo Oromiyaatiin.
Shororkaa yeroo jettan shororkeessaa akkamitti ramaddu sin?
Shororkeessaa lubbuu namaarratti qabeenya namaarratti miidhaa kan geessisu hundumtuu shororkeessaadha.
Amma gaa akka ijoolleen jedhanitti poolisoonni miidhaa geessisaniiru ijoolleen madaa'aniiru hidhamaniiru jedhu shororkaa miti inni kun. Hello? Hello?
Please try later.
Bilbilicha haala akkasiitiin narratti cufnaan akkuma dhaamsii bilbilichaa waraabame afaan Ingiliffaan jedhu kan takka jedhaa yaalaa jette anis turee yaale bilbilli obbo Taammanaa cufaadhaa jedha. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Aamuruu keessatti kaleessaa kaasee barattoota reebuu fi kanneen reebichaan caccaban gara mana yaalaatti tungeessin gara hidhaatti dabarsaa jiru jedhu barattoota keessaa tokko.
Guyyaa kaleessaa barattoonni mana barumsaa Aamuruu sadarkaa lammaffaa haayiskuulii boqonnaatti hiriira dhaadachaa ba'anii sanaa booda isumaan egaa diida yeroo ba'anitti Faxinoo jedhamu sun dhufee isaan diigee.
Maa inni gaaffii isaanii?
Waa'ee maaster pilaanii sana dhaabachuu qabama jedhanii ijoollee ija fuudhanii adda isaan geessin hin beekamu. Isa kana gaaffii guddaa hin ta'eeru barattoonni kun eessa deemanii sanaa booda warri faxinoo aara itti gadhiisanii yennaan ijoolleen hin diigamte har'a immoo ijoolleen warri sadarkaa tokkoffaa fi warri qophaa'inaa isaanis akkasuma gaaffiin barattoota kaleessaa gaaffii keenya jedhaniiti mana barumsaatti yeroo boqonnaa ba'anii. humni poolisii faxinoo immoo naannoo sana sumaaf achi deemayyuu ijoolleen isuma kana maalli nu kennuu nagaa barachaa jirra maal nurraa godhu jettee na taasise.
Mana barumsaadhaa kan dhaqan warri faxinoon.
Isaan naannooma sana dhokatanii jiru naannooma sanarra naanna'u isaan nuti nagaa barachaa jirra gaaffiin keenyaa gaaffii mirgaati gaafa isaan jedhanii isuma kana ijoolleen hin kaatee isaan aara kan itti gadhiisanii magaalaa keessa konkolaataatti nasiif achi deemanii. uummatallee ari'anii amma mana namaa lixanii reebuutti gahaa turani.
Mooraa keessaa ijoolleen akkamitti baatee mana namaa seente?
Egaa yeroo jeequmsi kun ka'u ijoolleen isumaan addaan biyyitti seentee karuma argatti babbaatee yeroo isaan konkolaatitti deeman sana immoo ijoolleen baqattee manuma banaa argatti keessa seente. Isaani bu'anii isaani immoo mana namaa fa'aa seenanii hedduu konkolaataatiin guuraa turanii ijoollee gara mana hidhaatti. baay'ee guuranii konkolaataatti naannoo yaayibilii jedhamu fa'aa deddeemanii naannoo sanaa fi konkolaataatti allaa'uma sadii deemanii fidanii konkolaataan yeroo isaan reebaa deeman magaala keessa uummannu ni arga.
Konkolaataa jechuun dugda duuba isaan banaa kan ta'edha. Akkamitti arga uummanni?
Ee kan bulchiinsaati konkolaataan sun dugdi isaa banaadha.
Achirratti ijoollee reebaa deemu?
Ee reebaa deemu achirra.
Eessa immoo geessan?
Gara mana hidhaama waajjira poolisiitti geessanii keessumaa amma gurbaa tokko fa'aa otoo baqataa jiru fatinoon tokko dhalootaan illee naannoo kana iddoo biraarraa isaan fidanii dhufaniiru. Saddefiiziin na'ee mucaan andu'aa ta'ee isuma kana namatu fuudhee deemsise.
Eessa geessu?
Ayi numa miliqsanii jarri reebanii majjeesuuf jennaan. Fatinoon sun Naasir jedhama mucaama asii dhalootaan hamurumadha. Inni baay'ee saddeetiifii mucaadha yoo. Ittuma kana egaa uummanni jira ture mucaa fuudhanii miliqsanii jala.
Warri ati humni faxanoo jettu kun namootuma naannoo keessan duruu turanidha miti?
Lafti isaa hin turre iddoo biraatti kaleessa fidanii dhoksanii fi karaa guddaarra hin finne haroo lagoo bakki jedhamu tokko jira jaarsirraan achiin qabaniiti karaa dambisee yookiin haroo lagoo jedhamu sanarra dhoksanii fidan kaleessa makinaatiin.
Warri rukutaman eessa jirure?
Mana dabaa jiru isaan immoo manidha.
Manni barumsaa hoo maal jedhe yeroo ijoolleen ba'anii gaaffii dhiyeessan?
Har'a sa'a booda warri sadarkaa lammaffaa deeman jennaan poolisiin kun karaarra dhaabatee barattoonni akka mana barumsaa hin deemne deebisaa ture.
Maaliif?
Barattanii bakka ammaa nagaa booressaa jirtu isinitu kanaaf hin barattan jedhanii deebisanii barumsi cufameera har'aa booda jedhanii karaarra dhaabatanii poolisoonni deebisan ijoollee.
Ijoolleen garuu barachuu raxxee turte.
Ee warra iskuulii dhuftee turte har'a uffata seeraa ishee uffattee dhuftannaan isaanitu karaarra hin barattanii barumsi dhaabateera har'aa booda jedhanii deebisanii.
Maal argita ree amma magaalaa sana keessatti?
magaalaa Amuruudha. Amma uummanni asii fakkii socho'u poolisiin hidhatee asumaa fakkii mandara keessa deemaa jira. Warri fakkinoos akkasuma jaalatteef namni tokko illee socho'aa hin jiru magaalaa keessa. Aanaa kana jala kan jiru magaalaa gamtaadhi. Ijoollee ija fuudhanii eessa isaan geessuun hin beekamu. Isa kana gaaffii guddaa hin ta'eeru barattoonni kun eessa deemanii lubbuutiin jiraachuu dhiisuu isaanii hin beekamu. Kanaaf eessa geessitanii isa kana fa'aa fidaa jedhanii achiis gaaffii akkasii taasisaa jiru.
Ajajaa waajjira poolisii aanaa Amuruu Koomaandar Geetuu bilbila harka isaanii irratti deddeebisee kan bilbile ta'us kaasanii narratti cufaa turan. Ittaansees bulchaa aanaa Amuruu obbo Nagaraa Tufaa akkasuma bilbila harka isaanii irratti bilbile waan wal fakkaataa gochuudhaan bilbila isaanii cufan. Gama biraatiin Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee keessa ka jiru mana barnootaa sadarkaa lammaffaaf qophaa'inaa Naqamteetti ijoollee baratan irratti humnootiin mootummaa ka tarkaanfii fudhatan ta'uu dubbatu jiraataan namoon dubbise immoo akka jedhan.
Amma kunoo guyyaa kana amma sa'aatii kanatti ijoollee iskuulii kompireesii dhaabarratti waraanni amma reebaa jira gara boordii kana. ijoollee karaarra deemtu akka jirutti nam'anii reebaa jiru amma otuu iskiriiniin isaa otuu hin danda'ama ta'ee si dabarsuu hin danda'ama akka jirtu amma ijoolleen hoteelatti kan dhufee jirti akka jiru.
Maalinni barattoonni hiriira bahaneennaan immoo maaliif reebamu?
Bakka akkasumatti otuu karaarra deemanii reebaa jiru amma ijoolleen cimaa jirti amma handu eeguun dhibeellee yaanna.
Maayini dhukaasni jira moo?
Eeyyeeyye.
Barattootatu hiriira bahe moo maalirraa ka'e reebuun ijoollee kun?
Manuma barumsaatu galaa jiranii dhumatti jirutti namanii mareebaa jiru. Isaanoo baay'ee miidhaa jiru. Ijoollee nama hoteelatti namanii warri kaan immoo baay'ee rakkoo guddaa argatu amma isaatii kana.
Barattoonni akkasumatti mana isaaniitti galuudhaaf yeroo yaa'an reebuu jalqabaniidha kan isin jettan hiriirri hin turre.
Hiriirri hin turre akkasumatti kalaasaa yeroo isaan ba'aa jiran reebaa jiru namanii.
Kan reebu kun humnoota kami? Poolisiidha moo humnoota federaalaati moo?
Federaaladha. Humna waraanaa fi poolisii federaalaati.
kaleessa hiriira ture moo maaliin kan wal qabate akkasumatti akkamitti reebu?
Ijoolleen nuti yeroo baatee waliin galtu reebaa jiru ijoolleen bo'aa ijaa jirti amma maatii ishee waammataa jirti hoteelatti dabsitee rakkoo guddaatu jira amma isaa yeroo amma wajjin haasa'aa jiru kanatti.
Naannawaa yuunivarsiitiitii hoo guyyoota lamaan dabran kana waan dhadhaga'amu ture maaltu ture naannawa sanatti?
Yuunivarsiitii amma hin jirtu ijoolleen baate jirtu warri kaan gadi ba'uu hin danda'an isheen baate immoo mana namaatti nam'itee jirti gadi ba'uu hin danda'amu mul'isuun hin danda'amu amma immoo ijoollee warra barattoota iskuulii warra jedhamtu reebamaa jiru baay'ee rakkoo guddaatu jira.
Ijoolleen yuunivarsiitii Wallaggaa ba'an gara yuunivarsiitichaatti deebi'uu hin dandeenyedha ka jettan.
baay'ee rakkootti jira maal deebi'uu jiraachuun hin danda'amne maal deebi'u maal baratu.
Manni barnootaa qophaa'inaa kana qabtee garuu barnoonni jira ture.
Ture amma kun baay'ee amma yeroo simu kana reebaa naannoo boordii jedhamutti reebaa jiru amma amman simu kanatti reebamaa jirti ijoolleen.
Maal argitu amma magaalaa keessatti yeroo kanatti yeroo natti dubbataa jirtan Humnaa kana?
humnatti ijee ijoollee reebu argaan jira amma kun achuma jiran.
Wallaggaa lixaa magaalaa Gimbii keessatti immoo barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa hiriira mormii ba'anii jiran jiraataan magaalaa Gimbii akkanatti haala ture namoodhaaf ibseera.
Biyyi har'aan baay'ee fokkisaadha. Barattoonni baay'een mana tamaariitti deebi'anii barattoonni warri dhaban ayii qabanii ijoollee warri ajjeesanii seeratti nuuf dhiyaatan jechuudhaan hiriira nagaa ba'aa jiru. Poolisooti immoo duukaa bu'anii ma- ari'aa jiru. Waraanni immoo jecha mangistii kan jedhamu gajjallaa sanatti danda'ee jira. Warri kaan immoo konkolaataadhaan keessa olii gadi fiigu ijoollee ari'uu ijoolleen miyyaranaan muusan ari'an karaa tokko baatee dhufti. Akkasitti hin beekama keessa itti hin deemu.
Manneen barnootaa kam keessaati amma kan barattoonni hiriira ba'aa jiran?
gimbii haayiskuulii keessaa fi ba'anii mana barnootaa tokko keessaa ba'anii barattooti warri karaarra deeman warri iddoo biraa jiran immoo warri karaarra jiran itti dabalamanii dhumatti jeeqaa jiru.
Karaarra ba'ammoo mana barnootaa keessatti ba'ammoo eessatti kan hiriira kana ba'aa jiran?
Karaa irrattis ba'aa jiru mana barnootaa keessattis ba'aa jiru iddoo lachuutti iyyuu ba'aa jiru.
Barattoota qofaa kan hiriira kanatti hirmaate?
Barattoota qofaa miti uummanni magaalaa gimbiis warri magaalaa keessa jiranis uummatis itti dabalamee qotee bulaadhumti inni gabaa dhaqanii itti dabalamee dhumatu hiriira ba'aa jira.
Kan amma hiriira kana dhaabuudhaaf yaalaa jiru humna kami kan achi jiru humni mootummaa?
Humni waraanaas keessa jira, humni agaaziis keessa jiru, poolisonnis itti dabalamanii keessa jiru. Egaa poolisoonni uu, meeshaan qaban harkuma qullaa keessa deemu. Waraanni immoo hidhannoo guutuudhaan isu keessa makiinaadhaan olii gadi fiigaa. Isaantu bittimsuudhaaf yaalii gochaa jira egaa amma.
Maal godhan hagammaatti tarkaanfiin fudhatame jira maaltu ta'e?
Amma ammaatti tarkaanfiin fudhatan hin jiru. Yommuu isaan karaa tokkotti dhufan karaa tokko ba'u barattoonni, yommuu isaan karaa tokkotti dhufan immoo karaa tokko ba'u barattoonni.
Amma ammaatti miidhaan dhaqqabe hin jiru.
Amma ammaatti miidhaan qaqqabame hin jiru. Amma ammaatti ijoolleen hiriiruma nagaa ba'aa jiru. Obboloonni keenya warra hidhaman haa hiikamanii. Warra obboloota keenya ajjeesan seeratti nuuf dhiyaatanii jechaa jiru.
Yeroodhuma mana waliin dubbataa jirtu kanattuu hiriirri sun deemaadhuma jira jechuudha.
eeyyee iddoo tokko tokkotti deemaa jira hamma tokko biraa faffacaasuutti jiru iddoo biraadha amma tuubaa jiru karaa biraa.
Bulchitootaa fi aangawoota nageenyaa kan magaalaalee lameenii jechuun kana qabdeef Gimbii deddeebisnee bilbilleeyyuu garii telefoona isaaniin kaasan kaan immoo akkuma kaasanii sagalee dhaga'anitti gurra isaarratti cufuu isaanii namoo daandii gabaaseera yaaliin keenyatti fufaa akkuma milkoomnetti fudhannee dhiyaanna.